mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku mugoroba na metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu gitondo muri kumwe na venuste nshimiyimana umwaka mushya muhire kuri mwese bagenzi banjye bose hano ku ijwi ry'amerika abari mu karere k'ibiyaga bigari abari i washington dc na hano mu bwongereza twese tubifurije umwaka mwiza wa bibiri na makumyabiri na rimwe umwaka w'amahoro n'uburumbuke mu mwaka urangiye kimwe n'uwo muyayibanjirije mwakomeje kutugaragariza ko mudukunda mudukurikira umunsi ku wundi mukaduha amakuru mukumva uko tuyabagejejeho muri make buri munsi tuba turi kumwe niyo mpamvu uyu munsi twahisemo kubasanga iwanyu mu ntara duhamagara bamwe muri mwe nta nteguza tukabifuriza umwaka mwiza nabo mukaganira niba utaba twumva ko ibi biganiro tubikora twubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda turi mu ngo zacu tukabashishikariza namwe kuyubahiriza duhere mu gihugu cy'ububirigi dushaka kwifuriza umwaka mwiza abakunda ijwi ry'amerika nka jean goboka nibiba amahire araba yishimira gutangira umwaka yirinda anarinda n'abandi
Allô, allô Oui, allô, monsieur Django
Eh, mukomere mu- muko-
ni ni Venuste Nshimimana hano ku ijwi ry'Amerika Eh, nakubonye Venuste yego yego ya twari tuguhamagaye hano ku ijwi ry'Amerika tugira ngo tukwifurize umwaka mwiza
yego yego ne- murakoze Mm, ndumva ndumva mwatangiye ku- kuwizihiza umuziki ndumva ari mwinshi ijwi ry'Amerika Yego.
ubundi abantu bakunda kuduhamagara ariko uyu munsi twiyemeje guhamagara abantu tuzi ko badukunda kugira ngo tubifurize umwaka mwiza tubahe n'umwanya wo kugira ngo bifurize abo bakunda umwaka mwiza yego rwose murakoze Eh, natwe turishimye cyane cyane ndi kumwe n'umuryango Mm.
kandi yishimiye ijwi rya amerika kuba ri- ritekereje kutwifuriza umwaka mwiza mwese reka tuvugire rimwe twifuriza umwaka mwiza i- ijwi rya amerika Eh, bonane bonane bonane bonane twese hamwe nawe urakoze umwaka mwiza kandi mukomeze kugira ibyishimo yego namwe rwose venuste turakwifuriza umwaka mwiza n'abo mufatanyije mu buhanga bw'ibyuma cyane n'abanyamakuru b'ijwi ry'amerika kuko mwadukoreye akadasanzwe muri uyu mwaka murakoze dushimira imana nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo
muri kenya naho hari abantu bavuga ikinyarwanda n'ikirundi benshi bumva ijwi ry'amerika gusa abantu utateguje niko bigenda ugomba kuvunyisha ugategereza ko bakwakira reka turebe ko batwakira Allô? Monsieur Kubwayo ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi ry'Amerika.
yego me Eh, nari ngutelefonnye ngira ngo jyewe na bagenzi banjye hano ku ijwi ry'amerika tukwifurize umwaka mwiza wa bibiri na makumyabiri na rimwe
Oh, ndabashimiye cyane kandi muhezagirwe cyane cyane rwose
kuri uyu munsi w'ibyishimo ijwi rya amerika ryahisemo gusanga abakunzi bayo inshuti zayo ziri hirya no hino ku isi muri afurika n'i burayi no muri amerika tubifuriza umwaka mwiza rero nawe uri mu bo twatoranije
birampimbaye cyane nanjye ndabashimiye kandi ijwi rya amerika muri ibi bihumbi bibiri na mirongo ibiri biri mu byadufashije cyane mu buzima twabayemo butoroshye ibihe twahuye n'ibibazo by'indwara by'izi pandemi za korona n'ibindi ijwi rya amerika ryadufashije kubyifatamwo ibibazo tugenda duhura nabyo ijwi rya amerika ridufasha mu bibazo d'ordre politike sosiyale ekonomike sante ijwi rya amerika riradufasha cyane kubyifatamwo no kubibamwo kuri suwitiba yicaye ubwago w'ukuri arangwa n'ibikorwa bizomuteza imbere ni igihugu ciwe umugambo w'ukuri suwitiba yicaye umugambo w'ukuri
tujye mu burundi aho mutwumvira ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku mugoroba na metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu gitondo mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu
umugabo nyamugabo y'amavugo kuri akamagwanira amahoro ahari hose nabyumvise ngo akama aharanira amahoro aho ari hose akarangwa n'ukuri abari ku buhinga bw'ibyuma bambwiye bati bitegure tugiye guhamagara musenyeri evariste ngo yagoye niwe wabaye arikepisikopi wa bujumbura mu gihe cy'imyaka cumi n'umwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'irindwi kugeza mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani niyitaba nawe turamwifuriza umwaka mwiza dutegereze musenyeri ni ni venuste nshimiyimana ku ijwi rya amerika yego Eh, musenyeri nari mbatelefonnye eh, ngira ngo mbifurize eh, umunsi mwiza w'ubunani mbifurize umwaka mwiza wa bibiri na makumyabiri na rimwe ubundi ijwi rya amerika mukunda kuduhamagara abantu baraduhamagara bakatunyuraho kugira ngo bifurize abandi umwaka mwiza uyu munsi twahisemo kubahamagara kugira ngo tubanze tubifurize umwaka mwiza kandi tubahe n'akanya ko kwifuriza abandi
murakoze cyane none uyu mwaka niki muwifurizamo abakirisitu bo mu burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari ubwa mbere na mbere ndabifuriza amagara meza kuko abagize amagara meza baraheza bagashobora gukora n'ibi- ibintu byinshi ubwa kabiri nkabifuriza yo kubana neza n'abandi aho bari mu miryango yabo mu kazi kabo reka mu- mu- mu gihugu cyose nkabifuriza ko bogira amahoro eh, mu bihugu byacu urabona ko twaba dushyikirwa n'ibitogora byinshi ariko nkabifuriza amahoro twese rero imana ikaba i- iduhezagera natwe tuku- tuka- tukumva yuko turi kumwe nayo kandi tuyigamburukira umusenyeri evariste ngo yaguye ndabashimiye cyane nagira ngo mbabaze akantu kamwe gusa uyu munsi eh, twiyemeje gu- gushimisha abantu nzi ko ah, musenyeri mu- mukunda kuririmba mukunda indirimbo nyinshi za kiliziya ni iyihe ndirimbo mukunda mu- ni iyihe ndirimbo mukunda nabashyiriraho kuri uyu munsi w'ubunani namwe mukaza kuyumva n'abakirisitu bose bayumva indirimbo mukunda musenyeri
Eh, uyu munsi wo ku bunani eh, ku mwaka mushasha hariho akaririmbo ngira ngo kajanye eh, n'uyu munsi nkegere muzima ako kanjiraho ko mpimbara rwose mukanya ndagashyiraho umusenyeri kandi ndabashimiye cyane mbifurije gukomeza kugira amahoro muzagire umwaka mwiza mwumva ijwi rya amerika
umwaka mwiza nawe murakoze ndabashimiye cyane
Thank
mwaje kumva ijwi ry'amerika abo mu majyaruguru yo mu burasirazuba bwa kongo mwese tubifurije umwaka mushya muhire abari muri teritwari ya nyiragongo twamenye ko mukunda ijwi ry'amerika cyane cyane urubyiruko turahamagara eric ndaco kitarya boshi perezida w'inama y'inteko y'urubyiruko rwo muri teritwari ya nyiragongo batubwiye ko abanyekongo bumva ijwi ry'amerika turifuza kubashimira ururimi si ikibazo turumvikana alo wi eric ndacu amakuru
ni meza Ah, ni veniste hano ku ijwi ry'amerika Eh, tuzi ko mutumva aho ngaho muri teritwari ya nyiragongo Eh, twagira ngo jyewe na bagenzi banjye hano ku ijwi ry'amerika tubifurize mwebwe rubyiruko umwaka mwiza wa bibiri na makumyabiri na rimwe Turi- turishimye cyane ku- kujira abajene bo muri nyiragongo Mm, natwe turabifurije umwaka mwiza mhm, eh, w'amahoro mm.
mbese tura- turasaba ko mu- mujya muvuga amakuru yo muri nyiragongo kuri ubu- uyu mwaka wo tugiye gutangira Mhm.
kubera ndagunda mujya mu- muyavuga cyane murayavuga gusa hari ndambara hari ibindi bintu bibi ariko hari ibiza ndabo tumva muvuga turashaka ko mujya muvuga amakuru yose yo muri nyiragongo rwose tuzabikora tuzajya tubaha ijambo kenshi kandi namwe igihe mubonye igikorwa cyiza mugezeho mujye muduhamagara mutubwire twohereze abanyamakuru bacu ndi- cyangwa se tubihamagarire kugira ngo tuganire Tu- turishimiye cyane turishimiye cyane vrema ni njo turu ya kwanza Mm.
Turish- turishimiye cyane turashaka ko tujya tuyita kuri ino radiyo yacu hari akaririmbo waba ukunda wowe nkawe eric wavuga uti ijwi ry'amerika munshyireho iyi ndirimbo nze kuy- kuyumva nishimana na bagenzi banjye
ingo ndasaba indirimbo yacu ya hano kure ya muyumu y'abantu b'abanyagoma ndasaba indirimbo yope ya inosa barume isimisa aba- aba- aba- abakongomani bose muri kimwe aba- abaturage bo muri nyiragongo na bose bari kumva radiyo yacu muri iyi saha otimbi na timbeli yo Yuma no kakati. Sazoba no kakati. Yuma no kakati. La reine Lyon, BM. otelemina nakwe ozali noloko te otoki nokutu te na pete kaka bongo yo mpe bapesa yo yo mpe bapesa yo les pacificateurs jusqu'au bout vital kamere yuma nokaka te zoba nokaka te yuma nokaka te zoba nokaka te OLK, Initiative Plus. Toza kolia, toza komela, toye na programme. Lije, lilye, lije te, lilye te, yo pe bapeza ya. Yo pe bapeza ya. Kilo buhunda, toto kibwe, bapara bayebi yo kutu te. Bamona yo nanu te, okuti sheri na rond-point. Ekomi ya korekame, yo pe bapeza ya. La haute dame, Elga Elegance. Yupi, bapesa yo.
ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ku migabane yose y'isi muradukurikira muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu wa kadomo hadi wacu wa kadomo komu mu bwongereza hatuye abarundi n'abanyarwanda benshi reka turebe niba twagira uwo tuvugisha kugira ngo nawe tumwifurize umwaka mwiza wa bibiri na makumyabiri na rimwe
Allô?
alo madamu ndikumana Eh, allô?
nguhamagaye ndano ku ijwi ry'amerika nagira ngo nkwifurize umwaka mwiza wa bibiri na makumyabiri na rimwe
nanjye ndabifurije umwaka mwiza umwaka urimo amahoro urimo ubumwe umwaka mugira amagara meza muronke ibyiza byose imana ibahezagire ku byiza byose eh, mukora hama eh, eh, ndashima none nk'abantu bakumva bakuzi u- wakunze kugaragara cyane mu bikorwa by'uburezi ubu babwira iki kuri uyu munsi waboneraho akaryo akanya ko kubifuriza nabo umwaka mwiza
ego na- nari nifuza cyane kubifuriza umwaka mwiza umwaka urimo amahoro umwaka urimo ubumwe umwaka urimo ibyiza byinshi eh, umwaka eh, ba- ba- ba- ba- bagira ubuzima bwiza gusumba ubwo twagize umwaka uheza kuko ubu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twahuye n'ibyago byinshi cyane cyane abantu bari ngaha i buraya twarabonye indwara zica abantu benshi mugabo twizera ko umwaka uza kuza hazoba em, inshandargo izogabanya eh, izo mfu zahabaye hari ibyizero byinshi Ah, madamu chantal ndikumana ndagushimye cyane kuba wahaye kano kanya ijwi rya amerika kuri uyu munsi ubunani ukaboneraho akaryo ko gusuhuza abumva ijwi rya amerika natwe hano ku ijwi rya amerika ah, tukwifurije kugira umunsi mwiza kandi tukwifuriza ko uyu mwaka utangiye waza kubera uw'amata n'ubuki murakoze cyane namwe uzabera umwaka w'amahoro n'amahonda murakoze rwose ndagushimiye cyane Les garçons RB, directeur Yves Mouyumba. Bernard Bahati, Placide Kamanzi, Aimé Mutombo, force de Fukushima, Fukushima. Hey. Le président Théo Binamungu, V, VIP Sans, Patrick Colombe.
dusubire mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda abayobozi ba kiliziya bakomeje kugaragariza ijwi ry'amerika ko ibafasha mu kazi kabo k'ubutumwa k'iyogezabutumwa Eh, turahera ku mukuru w'inama nkuru y'abepiskopi gatolika mu rwanda musenyeri philippe eh, rukamba natwitaba eh, turamusaba kutubwirira abayoboke bose b'idini gatolika mu rwanda ko ijwi ry'amerika ari radiyo yabo
halo wi musenyeri mwiriweho uraza murakomeye musenyeri ni venuste hano ku ijwi rya amerika
Ne- nabibonye ndabibonye
Ya, murakoze cyane musenyeri narimba telefonye nicaye hano ku ijwi rya amerika nshaka kubifuriza umwaka mwiza umwaka mwiza hamwe na bagenzi banjye hano ku ijwi rya amerika bavuze bati utelefone musenyeri umwifurize umwaka mwiza musenyeri urakoze cyane murakoze bashimire n'abo bagenzi bawe Hmm, Eh, kuko no gukorana twakoranye neza mhm.
rwose eh, mbifurije umwaka w'amahoro utarimo ibi byago dufite hirya hino bizaba byaragabanutse Mhm, Eh, umwaka mwiza kuri mwese mhm.
abantu bose rero mbifurije amahoro y'imana mu ngo zabo ibihe turimo ni ibihe bya noheli bitwibutsa iteka urugo bitwibutsa ukuvuka kwa yezu kirisitu kwizera e- ejo heza mu bwiza bw'i- bw'ubuzima bwacu no mu bwiza bwo gukunda imana no gukunda abandi nongere mbashimire urugwiro mutwakirana hano ku ijwi rya amerika iyo tubahamagaye natwe tubifurije kuzagira ubuzima buzira umuze eh, muri izo ntore zanyu nyakubahwa musenyeri
urakoze cyane ndagushimiye cyane
nanone dore umwaka urashize kandi n'uturatashye twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo nanone dore umwaka urashize kandi n'uturatashye twongere twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tugejeje aya magingo ntacyo twatanze dukunze turame abataragize ayo mahirwe abo si kubabo kuko ntawanga kurangira gushaka twe turenzeho twidagadure twebwe rugira twitije ubu buzima twe turenzeho twidagadure twebwe rugira twitije ubu buzima waba umusaza cyangwa umukecuru wishingikiriza akabanza ucinya akayigo wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze waba umusaza cyangwa umukecuru wishingikiriza akabanza ucinya akayigo wifuriza abakiri bato kugera aho ugeze nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashe kugira twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tunyujije aya magingo nanone dore umwaka urashize kandi n'undi uratashe kugira twishime tunezerwe dushimire imana nyagasani iduhagaritse tukaba tunyujije aya magingo ntacyo twatanze ngo dukunde turame mukomeje kumva ijwi ry'amerika muri benshi mutwumvira mu nkambi za nduta mutenderi na nyarugusu buri gihe iyo mugenzi wacu james jovin aje kubareba muramwakira mukamwakirana ubwuzu ibyo turabibashimira nayo mpamvu eh, twifuje kuhamagara muri imwe muri izo nkambi uko ari eshatu mu nkambi yanduta nitugira imana uwitwa norbert nduwimana aratwitaba dutegereze wi ndabumva yego ni venuste nshimiyimana hano ku ijwi ry'amerika umwaka mwiza wa twese kuri twese Mm. Ah, nari mbatelefonnye ngira ngo ngewe na bagenzi banjye hano ku ijwi ry'amerika mbifurize tubifurize umwaka mwiza wa bibiri na makumyabiri na rimwe uzababere umwaka urimo amahoro menshi
murakoze cyane na- kuri na mwebwe uze ubabere umwaka mwiza cyane kuri mwebwe na mwebwe hari benshi batwumva aho ngaho muri mu mu nkambi yanduta boneraho a- akaryo akanya ko kugira ngo nabo ubifurize kugira umunsi mwiza no gutangira neza mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe yego ndi naba impunzi zose ziri ngaha induta abari eh, mutembere cyangwa inyarugusu n'abari mu bindi bihugu bose ndabifurije umwaka mwiza ndetse n'abari mu gihugu mu gihugu cy'u Burundi cyacu cyatwibarutse nabo nyine ndabifurije umwaka mwiza uze umwaka w'amata n'ubuki uze wanashaka kuri twebwe impunzi ube umwaka wo gusubira mu gihugu cyacu nababwiraga mu kanya ko nta nshuti n'imwe y'ijwi ry'amerika twibagirwa uyu munsi abanyarwanda bati akebo kajya wa mugarura abo nabo bati ni ukubasubiriza mu ndumane muradukunda tukabakunda Eh, tugeze ku mugabane w'amerika hari umutegarugori eh, mwumvise hano ku ijwi ry'amerika muramukunda mukabitubwira ni ariane kayisire mukunde nte atuye muri canada tugiye kubatumikira
Uyelo?
wiyalo um, ni veniste nshimimana hano ku ijwi ry'amerika madamu mukunde nte muraho
Muraho.
Eh, nari mbatelefonnye ngira ngo hamwe n'abagenzi banjye hano ku ijwi ry'amerika tubifurize umwaka mwiza hamwe n'umuryango wanyu wose murakoze nanjye nifurije ah, ijwi ry'amerika umwaka mwiza ah, n'abakozi bose n'aba- abanyamakuru bose ba ijwi ry'amerika mbifurije umwaka mwiza rwose madamu kano kanya ufate nk'umunota umwe cyangwa ibiri wifurize abo ukunda bose umwaka mwiza
Eh, murakoze ah, murakoze ijwi ry'amerika rimpaye umwanya wo kwifuriza abantu bose umwaka mwiza nifurije ah, abavandimwe ah, abanyarwanda bose abumva ijwi ry'amerika n'aba bose batuye ku isi umwaka mwiza wabayemo ibigeragezo byinshi kubera kovide disinefu yateje eh, ibibazo ariko twizere ko umwaka ukurikiyeho wa makumyabiri makumyabiri na rimwe uzaba umwaka mwiza donc twifurije ibihe byiza twifurije ijwi rya amerika ryaduhaye umwanya ah, wo kugera ku bavandimwe bacu n'inshuti n'abanyarwanda bose n'abatuye tura- ituye isi bose kugira ngo tubifurize umwaka mwiza murakoze cyane kandi twifurije n'abakozi bose ba ijwi rya amerika umwaka mwiza murakoze nawe turagushimiye niba ah, bitakugoye hari akaririmbo waba ukunda uyu munsi twiyemeje gucurangira abantu tuvuganye nabo indirimbo bakunda byibuze imwe nimba hari umuntu ukunda w'umuririmbyi mwiza ukaba hari indirimbo ye ukunda uyitubwire tuyishyireho uyu munsi kugira ngo igushimishe ishimishe n'abawe bayumva indirimbo imwe uyihitemo
indirimbo nakunda ni umucuranzi watuvuyemo eh, watuvuyemo twatakaje muri uyu mwaka ni indirimbo yitwa intwari ya kizito mihigo niyo natura abavandimwe banjye inshuti n'abanyarwanda bose n'abanyamakuru ba ijwi rya amerika kuri uyu munsi
ndi igikanu cy'imboga umusore w'igituza gihanitse ibyuma rutegesha rwa kamanzi ndi inkuba y'amashyengo kahore
mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi gusa ikivi kimena mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ngiye kurutura uzarubera intwaro uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikibi kimena kibondo ngiyi impano iruta izindi igihugu cyacu imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasire uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze idukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami uruta abandi yaduterekeye ku ruhimbi
indirimbo intwari ya nyakwigendera kizito mihigo niyo dusorejeho iyi gahunda yanyu hamwe na bagenzi banjye ku ijwi ry'amerika twifurije kugira umwaka mwiza munezezwa n'ibiganiro tubategurira buri munsi tubasanga iwanyu mu ntara tukabaha ijambo uyu munsi ubeho kandi ubanire abandi mwese mubeho mu mahoro amahirwe n'uburumbuke murakarama mwari kumwe na venuste nshimiyimana
mwana wanjye aho uzajya uba uri hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwari uvura abantu mwarimu nawe urera uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo niba uri umuhanzi w'indirimbo izakubera inzira y'ubutwari niba uri umukinnyi w'umupira izakubera inzira y'ubutwari wowe mworozi nawe muhinzi izakubera inzira y'ubutwari wowe usudira nawe mukanishi izakubera inzira y'ubutwari padiri